Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese dutiramanyi muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu y'iradiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ejo ku musi wa mungu mwaka wari wuzuye umurwayi wa mbere yanduye virusi ya korona agaragaye mu rwanda mbega kuva urucandago rwa covid cumi n'icenda rutanguye gutangwa mu rwanda mu minsi iheze rwakiriwe gute urukingo bararundeye baruntera ndi kumwe n'abandi nuko numvaga yenda hari abandi basa naho babivugagaho ku buryo yenda butari bwiza cyangwa se uko babibonaga cyangwa uko babyumvaga ariko kuri ngiye kugeza ubu ngubu nta kibazo mfite uyu ni bishop gapira jean faustin arongoye itorero christian life church bobi wine umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya uganda yahagaritswe igihe yari mu myiyerekano ku murwa mukuru kampala abikekwa kuba ari abagwanyi bakisilamu bishe abantu bashika cumi n'umunani mw'ijoro ryakeye mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu ca uganda aho bobi wine umunyapolitike atavuga rumwe na leta yahagaritswe igihe yari mu myiyerekano ku murwa mukuru kampala bobi wine yahagaritswe afise urwandiko ruvuga ruti tugarukanire abanyagihugu bacu yariko iyamiriza ifungwa y'abanyagihugu benshi bamushigikiye bahagaritswe imbere y'amatora igihe ariko araba hamwe n'inyuma yayo mu kwezi kwa mbere komisiyo y'amatora yatangaje ko perezida yoweri museveni ariwe yatsinze ayo matora nyamara wine yarahakanye ivyayavuyemo akaba yavuze ko yaranzwe n'ubusuma kandi mu vy'ukuri ariwe yayatsinze abatetsi barega uyu munini kirangiranwa asanzwe ari umushingamateka ko ariko ashaka gutera umudugararo ushobora kuvamwo itembagazwa rya leta ya museveni nyamara wewe avuga ko ariko akora imyiyerekano mu mahoro n'umutekano mu gihugu ca Ethiopia naho abaganga batagira imibe batangaje ko amavuriro yo mu ntara ya Tigre yasahuwe akanasenyurwa mu gitero caraye kibaye inkuru dushikirizwa na timu ishimwe itsinda ry'abatabazi ryatangaje kuri wa mbere ko hafi mirongo irindwi ku ijana y'ibigo nderabuzima ijana na bitandatu byakoreweho ubushakashatsi kuva hagati mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize kugeza mu ntangiriro z'uku byasahuwe kandi ibirenga mirongo itatu ku ijana byarangiritse abaturage ba Tigray bagera kuri miliyoni esheshatu bahangayikishijwe cyane n'ibyavuye muri ubu bushakashatsi mu gihe imirwano ikomeje aho ingabo za leta n'abo bafatanije bari mu bikorwa byo guhiga abayobozi bahunze akarere minisitiri w'intebe wa etiyopiya abi ahmed ari ku gitutu cyo guhagarika intambara ndetse no gukora iperereza mpuzamahanga ku byaha by'intambara bivugwa biyobowe n'umuryango w'abibumbye abanenga guverinoma ye bavuga ko iperereza rikomeje gukorwa na leta gusa ridahagije kuko idashobora gukora iperereza ryimbitse minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken mu cyumweru gishize yavuze ko ibirego byavanyweho na etiyopiya ku mahano ashingiye ku moko yabereye muri tigre nta shingiro bifite bwana blinken yasabye abi ahmed wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda kubera imbaraga yashyize mu gushaka amahoro hagati y'igihugu cye n'igihugu gituranyi cya eritrea guhagarika imirwano muri tigray urakoze timu uyu munsi itariki cumi na zitanu y'ukwezi kwa gatatu imyaka cumi irarangiye habaye intambara hagati y'abanyagihugu muri siriya kandi mu bice byinshi leta ya bashar al assad isa ntiyatsinze urugamba yamara idlib igice kikiri mu maboko y'abarwanya ubutegetsi gituwemwo n'abanyagihugu imiliyoni zine ubu bagiramiwe n'iyo ntambara bavuga ko itazorangira vuba inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi intambara y'imyaka icumi muri Syria yahitanye abantu amagana yakuye miliyoni na miliyoni mu byabo kandi yangije ubuzima butagira ingano amakuru menshi yatangaje ko perezida Bashar al-Assad yatsinze intambara bisa naho irimo kurangira abandi iyo ntambara bayita ubutita mu gihe ingabo za guverinoma zigaba ibitero igihe na gihe ku mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikigenzura intara ya Idlib n'utundi duce tuyegereye miliyoni enye z'abaturage ba Siriya muri miliyoni cumi na zirindwi n'ibihumbi magana atanu ubu baba muri iyo ntara imbere mu mujyi wa Idlib bamwe mu bahatuye bakomeje gukora imyigaragambyo buri cyumweru bamagana guverinoma ya Assad bavuga ko revolusiyo yabo ikomeje Anwar al Yusuf ufite imyaka mirongo ine n'itanu y'amavuko umwe mu bigaragambya avuga ko ibyo basabaga bitahindutse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kandi ko azakomeza kwigaragambya kuzageza guverinoma ya Assad ivuyeho abatuye intara ya idiribu bavuga ko batazigera bagira umutekano ku buyobozi bwa assad muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington ndetse mu kirundira mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu karere tuyatanguriye mu rwanda aho abanyagihugu bamwe bamwe bavuga ko kuva urucandago rwa covid cumi n'icyenda rutanguye gutangwa atangorane canke ingaruka mbi rwabagize ko mu gihe hari abakigaragaza ko kwikingira binyuranye n'imico yabo umugenzi wacu yasunze akaboyi yaganiriye nabo hashize iminsi igera ku icumi u rwanda rutangiye gukingira covid cumi n'icyenda u rwanda rwahawe mu ntangiriro z'uku kwezi inkingo zisaga ibihumbi magana atatu ziganjemo urwa AstraZeneca uru rumaze iminsi ruvugwaho kugira ingaruka ku baruhawe bikaba byaratumye ibihugu bitari bike by'i burayi bigenda biruhagarika igihugu cy'ubuhorani nicyo giherutse guhagarika by'agateganyo uru rukingo kubera impungenge z'ingaruka rushobora gutera mu nkingo u rwanda rwakiriye zisaga ibihumbi magana atatu izigera ku bihumbi magana mirongo ine n'izo AstraZeneca ni nazo zimaze zimaze guterwa abaturage batari bake bamwe mu bazihawe babwijwe rya Amerika ko kugeza ubu nta kibazo bagize uyu ni Bishop Gatera Jean Faustin uyobora itorero Christian Light Church urukingo bararundeye baruntera ndi kumwe n'abandi ni uko numvaga yenda hari abandi basa naho babivugagaho ku buryo yenda butari bwiza cyangwa se uko babibonaga cyangwa uko babyumvaga ariko kuri ngiye kugeza ubu ngubu nta kibazo mfite na AstraZeneca banteye umaze iminsi ingahe wikingije icyumweru kirarenze nubwo biri uko ariko hari abandi baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo atangazwa basobanura ko nyuma yo guhabwa urukingo bagiye bumva impinduka mu buzima bwabo harimo kugira umuriro kugira isesemi ndetse hari n'abavuga ko bafite isereri kuri Dr Nkeshimana Menerase ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya covid cumi n'icyenda mu gihugu hose watangaza ko bishoboka ko uwahawe urukingo ashobora kugira ibimenyetso bimwe na bimwe bihinduka ku mubiri we ariko bigahita bishira hari abashobora kugira utureragisiyo nk'utwo ngutwo mu gihe gitoya umunsi umwe ushobora kugira umuriro wa taransete ponsenke wo hafi aho ngaho ushobora kumva ugize agasereri ariko by'igihe gitoya ntabwo ari ibintu bikomeza ngo bigere ku munsi wa gatatu wa kane wa gatanu ahubwo icyo tumaze kubona kuko ibivugwa ku ngingo ni byinshi abantu basoma amakuru bareba televiziyo ibivugwa ku ngingo hari ibyo abantu bumva ariko hari n'ubwo baterwa n'itangazamakuru ugasanga hari ibyo asomye ngo mu bufaransa habaye iki mu brazil habaye iki agahorana icyo kintu cy'ubwoba ndumva arwaye akantu ari kubwira atarakingirwa kubera ibyo yarangije gusoma already ku makuru bivugwa bivugwa ku nkingo ku makuru amaze iminsi avugwa mu bihugu bitari bike by'i burayi ko urukingo rwa AstraZeneca rugira ingaruka zirimo kwipfundika kw'amaraso kwa rutewe ndetse ibihugu bimwe na bimwe bikaba byaratangiye kuruhagarika twegereye muganga nkeshimana menerasi ushinzwe ubuvuzi bw'iyi ndwara mu gihugu hose atubwira ko ayo makuru bayafite ariko kugeza ubu nta kibazo na kimwe barabona ku bamaze kubikingirwa noneho tugarutse kuri AstraZeneca ntabwo ari AstraZeneca bavuga bati AstraZeneca tugutunga agatoki inkingo zawe zifite ikibazo ni loti imwe rero tugwa ni ukuvuga ko inkingo n'itsinda cyangwa ni akagurupe k'inkingo runaka zakozwe umunsi runaka amasaha runaka yashyizwe muri iyo oditi yo kureba ko adafitanye isano n'ibyo byo kwibumba kw'amaraso muri biriya bihugu bya burayi ntabwo ari ukuvuga ngo ni inkingo zose rotsi rero ibihugu bihabwa rotsi zitandukanye bitewe n'igihe iyo baci yakorewe n'aho yajyaga roti dufite mu rwanda roti abandi badafite muri biriya bihugu bikivuze nta kibazo sofa byateye ariko bitavuze ko ejo n'ejo bundi ntikiba nk'uko abandi babiripotinze itsinda ryacu rishinzwe inkingo umunsi ku munsi rizabinyuza mu bushakashatsi bwimbitse ritanga amakuru nubwo biri uko ariko hari ibindi byiciro by'abaturage bagenda bagaragaza ko kutitabira uru rukingo hanini bituruka ku myemerere yabo bishop gapira yabigarutseho uretse n'abantu basanzwe ndetse n'abapasitori nabo ubwabo wumva ibintu batabigira ibyabo abapasitori bamwe na bamwe bagenda bavuga yuko ngo ari ngo biri mu bintu byahanuwe bakavuga yuko ngira ngo urabona batangiye kuza bazana turiya twuma dupima umuriro ariko na mbere yuko tuzangira ngo ibyo bintu bari baratangiye kugenda babivuga noneho bakavuga yuko ngo ibi bintu ari ibya satani bakavuga ngo bizagera igihe umuntu uzaba atarahuye n'urwo rukingo bazaba batarakingiye ngo ntabwo azashobora guhaha ntazashobora kugera ahantu runaka kuva u rwanda rwatangira gukingira covid cumi n'icyenda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu abantu ibihumbi magana mirongo itanu na bane nibo bamaze guhabwa inkingo nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima naho mu gihe kingana n'umwaka covid cumi n'icyenda igeze mu rwanda iyi ndwara imaze guhitana abagera kuri magana abiri mirongo inani mu gihe abayanduye bangana n'ibihumbi makumyabiri n'ijana mirongo inani na batandatu barimo ibihumbi cumi n'umunani magana atanu mirongo itandatu na batandatu bayikize mu gihe abakirwaye bagera ku gihumbi magana atatu mirongo ine asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta haraheze iminsi itatu umunyamakuru diodone niyo nsenga akorera ishema tv ku murongo wa youtube ariko inyuma yaho sentare imugiriye umwera ku byaha byo gukora no gukoresha impapuro z'inyiganano mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi ry'amerika kimara kurekurwa niyo nsenga aravuga ko yari afungiwe ibikorwa by'umwuga yabanje kubwira umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa uko yakiriye icyemezo cy'umucamanza icyemezo cy'imfungura cy'umucamanza nacyakiriye neza byaranshimishije kandi nyakira mu buryo butunguranye cyane kuko umutima wanjye wambwiraga ko nta cyaha nakoze ariko nkaba nzi ko hari imbaraga ziri inyuma zishaka kundunda muri uriya mwobo w'ibyaha mbonye rero kije kirantungura ndabyishimira cyane n'uyu munsi ndishimye cyane ku buryo udashobora kubyumva muri rusange watujyana muri gereza ubuzima bwo muri gereza bwari bumeze bute ku munyamakuru ubuzima bwo muri gereza ya nyarugenge ku munyamakuru buteye isoni n'agahinda kuko nagezemo iyoborwa n'uwitwa kayumba inosa azirana n'umuntu bita umunyamakuru nkigeramo nagezemo ku itariki icumi n'icyenda z'ukwa gatanu narakubiswe mu buryo bukomeye maze iminsi kayumba araza amenya ko hari inkuru nakoze nkiri mu gihugu iyo nkuru ituma njyana mu nyubako yiswe hayi risike ariko njye nayibonye nka safe house cyangwa se black site kuko ni gereza iri mu yindi iyo gereza rero niyo bakwinjizamo iyo umaze kuyinjiramo baragufungirana bakaguha kumba ngenda umvana n'imfite akumba ka metero imwe kuri imwe gahora gashongamo amazi harimo imibu ari ukuryama hasi mu bukonje bwinshi cyane ubuzima bwo muri gereza hariya bwari buteye agahinda n'isoni cyane ukurikije ibyo waregwaga wagizweho umwere benshi bagiye bavuga ngo waziraga ibikorwa by'umwuga nawe niko wabibona nibyo nibyo uzira umwuga ni ibikorwa by'umwuga nagiye nzira kuko akenshi na kenshi bashakaga ibyaha wundi bagucaginga bakabura baguhera bakakujyana ku mwuga kubera inkuru umuntu aba yakoze baba bashaka ko umuntu wese akora inkuru zo kwishimira zo gukoma mu mashyi ngo ko bahawe amashanyarazi bahawe iki urabizi ko igitangazamakuru cyo gifite editorayini yacyo rero baba bashaka kugira ngo twese dufate editorayini nk'ibindi bitangazamakuru runaka ariko ugasanga ziriya nkuru dukora z'abaturage cyane tukagaragaza iby'abandi batabonye kikaba ikibazo kuri uko abantu bamwe muri gereza muri uko gufungwa kwawe hari ubwo bigeze bakubwira ngo hari inkuru wakoze ukumva muri wowe n'intandaro yo gufungwa yandabyibuka umuyobozi wa ribu mu mujyi wa kigali ushinzwe iperereza iryo joro nibwo naraye inkozi inkuru y'abaturage barwaye icyorezo cy'ubushita nibwo ninagaragaje umuturage uba mu mwobo umazemo imyaka irindwi ninagaragaje umuturage uba mu kabuga ka nyarutarama wararaga mu mifuka uwo muyobozi yarambaje ngo kuki uri kugaragaza inkuru zigaragaza kigali nabi kandi tujye kwakira cogamo ndagiye kabonye kumbaza ngo kuki nakoze inkuru ya kangondo remera y'abasirikare basambanyije abagore ku ngufu ndababwira ikibazo se ni inkuru yakozwe cyangwa ikibazo ni icyabaye umunyamakuru akayiripotinga kandi umunyamakuru yafasha abaturage kubona ubutabera kandi ngira ngo nawe uri umwe mu bantu bakoze iyo nkuru ariko ni njye wabaye victime wowe ukora igitangazamakuru kiri international kigufavoriza twebwe ko rero turi lokali baradukandamiza mu buryo bikomeye ariko natwe bakatubwira ngo ngo inkuru ya radiyo ngo ntabwo itinda ngo ivugwa iminsi itatu ikarangira ngo twihara biba bigiye kuri YouTube ngo ntabwo bijya bisibama niyo mpamvu bashaka kudukaruma cyane badushyiramo iyo vitensi yo kudufunga ntahoza mbikubwira nk'ibikoresho byanjye nakoreshaga byose ubu ngubu ntabyo mfite nubwo umucamanza yifasheho icyemezo ko inzego zibifite urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugomba kubima umucamanza yifasheho icyemezo ariko ntibarabima kandi ni icyemezo yafashe umwaka ushize twavuga ngo rero nyuma yo gufungwa mu buryo we uvuga waziraga akarengane usubiye mu mwuga w'itangazamakuru urakomeza umurongo wari uriho cyangwa biragenda bite njyewe njya gushinga ishema TV online nari mfite gahunda yo gukora advocacy stories gukora ubuvugizi ku baturage rero nibyo nzakomeza gukora uko byagenda kose nzabikora kandi niteguye kubikora neza nk'ibisanzwe ntabwo nahinduka kuko ubutegetsi hari igihe buba bufite inyungu zabo bwite mu itangazamakuru bugashaka ko itangazamakuru ritangaza inkuru bwo bushaka wowe uyishaka ntiwuyigure hanavuzwe ukutavuga rumwe hagati yawe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura bavuga ko mwiyitiriraga umwuga w'itangazamakuru icyo cyo cyo wacyakira gute Ah, nge wenda re- mbere yuko njya kuri RMC ubushinjacyaha nabwo ubundi icyo cyaha bwarakineze cyo kwitera urwego rw'umwuga w'itangazamakuru nge nkagaragariza urukiko ko n'izitangazamakuru ko mfite bachelor's degree mu itangazamakuru n'itumanaho hari n'ibitangazamakuru nakoreye ariko ubushinjacyaha ngo ntibuze bubwira umushinjacyaha ngo ubihakane ko ntaryize ntiwunahakane ko ntanarikoze ukumva ko byo hari cyari kibyihishe inyuma biturutse n'ibaruwa ya Rwanda Media Commission eh, yanditse ivuga ko itatuzi kandi ku munyamuryango wa RMC ntabwo aribyo bikugira uh, umunyamakuru ngira ngo inshingano za RMC rero ntabwo ari ukugira umuntu umunyamakuru ngira ngo rero biriya byose ni uburyo bushyirwaho kugira ngo banige abashobora gutatira umurongo bagatangaza za nkuru ubutegetsi budashaka cyangwa inzego z'ubuyobozi budashaka kabone ko hari n'igihe ushaka gukora nk'inkuru nk'umunyamakuru perezida wa repubulika wakayibona akagira icyo ayikoraho cyangwa agasaba inzego bireba kugikemura ariko wa wundi perezida wa repubulika ahamagara ati meya w'umujyi wa kigali kuki uriya muturage urihereye aba mu ishyamba amazemo imyaka irindwi kubera iki biriya bintu mutabikoze icyo gihe rero meya ahita aza akarakara njyewe umunyamakuru njye byagiye bimbaho kenshi hari inkuru nakoze nyinshi zitandukanye meya cyangwa minisitiri akaguhamagara gusaba kuyikuraho ngo hariya ngo uyishize uzi ko ari ku karubanda ngo yikure ngo tuguhe amafaranga wowe ukamubwira uti ayo mafaranga ushaka kugira ngo ume genda uyahe uriya muturage ave muri biriya bibazo njye nzajye kora success story nk'inshingano z'umunyamakuru nk'ubu ngubu hari n'igihe ukora inkuru ukasanga n'umuyobozi w'umudugudu arwamagana inkuru ukoze ntabwo ariyo ukibaza iti ibintu birava he birajya hehe rero ni abayobozi bamwe bananirwa gushyira mu bikorwa inshingano zabo Ah, wowe wazigaragaza nk'umunyamakuru bakagufata nk'ikindi kintu bakagutwerera nk'ibyo byaha hari ubwo uzaregera indishyi bimeze bite uzajya kure guregera ninde se ubwo wabu- waburana nande uratuza nyine nta kundi kuko nawe umuhamagaye nabwo ntiyakubwira icyari kigamijwe kugira ngo agufunge nakuregera indishyi ntabwo mbibona hafa gusa abakoze ikosa ryo kumfunga bakamfunga bandinganyije nabo ubwabo bigaye ntabwo ari abantu b'abagabo bwana cyuma hasani diyedoni umuyobozi wa ishema tv online turabagushimye ku kiganiro wemereye radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane nawe
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nkuru ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro cacu gikurikira turi kumwe na bamwe mu barundi n'abarundikazi b'abanyamerika baba mu gisagara ca dayton muri leta ya ohio aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika aho bamaze imyaka irenga cumi baratanguye umwuga wo kurima abo barimo ernestine minani asanzwe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi batuye muri ico gisagara evariste ndayisaba damien nije bariko hamwe na anisete niyongabo bose baba muri ico gisagara baraduha ikiganiro ku bijanye n'ivyo bamaze kurangura kuva batanguye kwijijukira uyu mwuga wo kurima kijambere muri amerika umufasoni ernestine minani aratangura avuga ukuntu iciyumviro co kuba umurimyi catanguye mu bisanzwe ah, umwuga w'uburimyi navuye mu burundi ntawukora ariko ngaha nshitse ngaha natanguye narima ndabikunda cane ya ni umwuga mwiza nkunda kandi ah, mbona yuko nokwigisha abandi bantu kandi ah, turabigisha Ah, kubera yuko ah, kurima twigisha abandi bantu kurima tugafasha abandi tugafasha n'imiryango yacu turimye imboga turimye tu- tukazijya mu muryango tugafasha n'ababanyi n'abandi bantu bose hanyuma ikindi naco novuga nimba ntazi gutera imboga izi n'izi ndabyigira ku bandi bantu ibyo biga ingene be- ingene barima hanyuma ikindi nacyo navuga nta kuvangavanga imbuto aha ngaha muri amerika iyo turima ntituvangavanga imbuto turima ubwoko bumwe ubwoko ubundi ntituvangavanga imbuto nk'uko bimeze ngaho mu burundi hanyuma ikindi nacyo nakongera ko ni uko dukoresha intabire y'ikirundi ntidukoresha intabire y'ikizungu kubera ko tuba twumva tugomba yuko dukwiye kurya imboga nziza kubera abantu ngaha ubuzima buragorana indwara kubera kurya ibyo kurya birimo intabire y'ikizungu arasitine minani icyo gikorwa ndumva ko mwagitanguye kandi muri ko muragishikana kure mbega kuronka itongo muri amerika hariho abantu benshi bibaza ati muri amerika kurima ni ibintu bitoroshe ikibazo cy'amatongo aho itongo murimamo mwarironse gute icyo kibazo ni cyiza cyane murakoze cyane kuronka amatongo yo kurimamo ngaha ngaha dayitoni ntibyoroshe nibyo birumvikana ariko nka twebwe aho turima hariho ishyirahamwe ryitwa sentimenti baradufasha bakaduhereza intabire hanyuma bakaduhereza n'imbuto tugatera z'ikizungu hanyuma tugatera tukaronka twararondeye n'imbuto z'ikirundi nk'imboga intore tugatera hanyuma hariho n'indi mirima minini minini iri hirya hirya yo mu gisagara naho tukarima ya niko turonka aho turimo rigomeye reka n'icyo kibazo cy'ukuntu mwatanguye umwuga tukibaze na mushikana Evariste ndayisaba nawe nyene ni muri nka mwebwe mushikana ndayisaba mutubwire ukuntu ico ciyumviro cyabajemwo ubwa mbere na mbere mwashikiye muri ico gisagara nyene eh urakoze neza ko mbijambo twe twashikiye mu gisagara ca Dayton kuko aho twa twaje tuva nibo baturangira igisagara dushikiramwo tumaze gushika ngaha bibiri na cumi na rimwe niho twaciye dufatanya n'abo twariko n'abo twasanzeho bari basanzwe barima ca turabandanya turima turagura kugira ngo umurimo ubonekane neza tubandanije rero twarateye ibintu by'imboga turatera ibintu by'ibigori tomate gutyo birabera birashika aho ba leta babijejwe barazana tv kuza kudufata turiko turagira turiko turimbura turimbura itomate turimbura ibigori birabonekana yuko ari umurima ubereye cane evariste ndayisaba mukiri mu nzira canke mugifata umugambi wo kuza muri leta z'ubumwe za amerika mwari mwibaje ko uyu mwuga mwoshitse ngaha akaba ariyo murangura oya tukiri mu nzira mu vy'ukuri ico ciyumviro ndacariyo kuko uko twari twumva amerika tukumva kagimeze tukumva amakuru kw'iradiyo ntabarazi umuntu umenya yuko ikiyaga kigumye iyo utwaye ubwato ugashika hagati rero tumaze gushika rero hagati muri amerika niho twabonye tuti kumbe uburimyi ntawo buta uko twabiziga siko byari bimeze mu bushira ntahe damiyano namwe nije nije bariko uyu mwuga murawumazemo igihe aha muri leta zunze amerika mu gisagara ca dayton nk'uko twabivuze mwawutanguye gute uburyo twatanguye uyu mwuga ntiwari umwuga mwigano tukihagera twahasanze abandi bantu ariko ngire mvuge intango iyo byakomoka numva umengo ndiho byokoroha tukihagera muri aba bantu batwakira nino twakirwa n'ishyirahamwe rya katolika sosiyale hari uwundi mudamu w'umuzungu yaza araca mu madosiye yacu y'ukuryo twaje aca arabona ati aba bantu rero barabarimye aho barabarimye rero ndabegereye ndabafasha dufashanye tubyure bwa burimyi aho robya twari twamaze no gutangura ubuziya mu makampani ubu mama rero arabituzanira atugira ndababera umurongozi w'uburimyi ngaha mutangure murimi ubwo rero twumva tuzanye n'umugambi mwiza w'iwacu n'indi miro twatanguriye ko niwe yazirondeye zari hafi y'aho twaba nyine aho twagiye dushyikira ubwo turatangura n'amase twakoresha amase yo gutabiza aho hantu yari asanzwe atunze ziriya ndogoba niyo myavu ya mbere twakoresheje yiwe ubwo rero tuba turahabonye ntango turahabonye imana iradufasha turatera ibirayi turatera ibigori turatera imboga z'amoko atandukanye ibigori biratwica by'ukuri ibiraya kizinosigara inyuma nd'umunyaburaya ibiraya birera cane birera cane ku buryo mbere twagize n'igihamana iri shyirahamwe ritwakira kuko riba rikomekana n'ibintu byo ku mashuri amwe amwe n'abanyeshuri bino mu isoroma ryabyo nabo baraje barasoroma ibikwiye barabishyira mu kigega cyabo bato barabigaburira abandi bantu turabona rero bato baradukunda ati aba bantu bubahiriza ibiro nini bokora hariho ko by'isi bigenda biragorana byaracebyeho bihinduka wa muzungu atuvamo ati nkuyemo rero twebwe ntitwasubiye ku mpa za ngubu zo kwirondera indimiro zibereye zikwiye zinini duca tuguma gusa tugenda uko tugenda turamenyera igihugu turiko turamenyera imico yaho kugeza aho dutangura rero umwe wese yironderera umwe wese akironderera harima duca turamenyera uburimyi n'uyu munsi egome mwavuze mushyirantare damiyano nije bariko ko no mu rundi uyu mwuga mwawukora akarusho mwasanze ngaha ni akahe ku vyerekeye ubuhinga bwo kurima twakoresheje mu bisanzwe twaracanzemo ico bita kijambere ariko atari bijya ku rugero rwo hejuru twaratera itomati ku mirongo tugatera ibiraya ibigori tubitera muri ubwo buryo duca turamenyera ko twaciye tubona ko umuntu ateye ahantu ku mirongo niho yimbura umwimbu mwinshi gusumba hamwe dutera tunyanyagiza bica bifatangana nk'ibiharage bica bifatangana ariko dutanguye kurima nyine dushyira ku mirongo twaciye dusanga ariho tuza turarimbura byinshi kugeza n'aho tugera ku rugero rw'uko muri twebwe atanumwe akigura ibiharage byo mu isoko twirira ibyo twirimiye bikava kwiyimbura bikadoshika irindi yimbura niko byari bimeze yegome mushana yanise niyo ngabo namwe mu uyu mwuga muramenyereye mutubwire mu ncamake ukuntu mwawutanguye ha muri muri leta ya ohio mu gisagara ca daytona
ok murakoze cyane bo umwuga wo kurima mu bisanzwe jewe kuva kera ntabwo ni ntabwo nari umurimyi kuva kera ariko nk'uko bagiye barabivuga nanjye ntabwo nari nzi yuko hano muri amerika umuntu yohashitse akaja mu bintu byo kurima ntibyanja mu mutwe na gatoyi na cane cane kubera ko jewe navuye mu gihugu nkiri umujene cane nkiri mu mashuri yisumbuye ubwo rero ngeze hano muri amerika birumvikana byenseye ku bantu benshi rwose nkumbure bari mu karere kacu k'ibiyaga binini basanzwe babyiyumvira bakiri bato bazi yuko muri amerika nta hantu haritse n'ibindi nanjye rero ibyo ni byo niyumvira ubwo rero ngeze hano niho naciye nsanga ibintu bitandukanye rwose nuko nabyiyumvira hama nk'uko abo bashingantahe basanzwe b'abapapa dukuriye twabasanze hano dusanga mbese barafise imirima nubwo atari minini cyane nk'uko babyifuza ni imirima itotahaye inezereye ubwo rero nanjye nshangira nti reka nifatanye n'abandi nje ndabiraba na cyane cyane kuko nabona yuko umuntu aronka ibyimburwa by'akanovera itomati n'ibindi nyine by'akanovera bitari nka biriya birimwo les engrais bitya birimwo ikoze bitari oruganike aribyo tujya gusoma cyane mu masoko nahenshi nifatanya nabo numva biranezereye cyane biranezereye birahimbaye nshangira nti bwa bundi umuntu yogira umwuga yogira umwuga cyane rwose kandi ukamushyitsa no ku iterambere mbese atari yiteze no kwitega icyo kiri mu bintu byanezereye cyane ni naho nanjye naciye nifatanya n'abandi ndajya mu mwuga wo kurima no kwimbura
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nshuti mwese mukunda radiyo hejuru y'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda turashimiye kandi na fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye frederic nkurikije niwe yari abihagarariye turabashimira mwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro